iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa kane tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye ederwema
nibaza ko ari ikintu cyiza kuko eh, uravye ministre kiyonga nta mwanya yari abifitiye eh, ndetse na perezida museveni murabona ko ata mwanya benjamin mukapa rero ni umukukuruke benyamini mukapa rero ni umugabo w'ijunja n'ijambo azwi mu karere ndetse no ku isi yose n'abarundi ndetse baramuzi nk'umugabo azi kubahiriza amategeko nk'umuntu azi ikibazo cy'uburundi abo ni pascal nyabenda perezida w'ishyaka cndfdd riri ku butegetsi mu burundi na onesime nduwimana visi perezida w'urunani sinarede rutavuga rumwe na leta bavuga ku itorwa ry'uwahoze ari perezida wa tanzania benjamin mukapa kuba umuhuza mu biganiro bihuza abarundi iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato umushumba mukuru w'itorero ry'abangilikani Arikisp- arkipiskopi wa canterbury mu bwongereza musenyeri justin welby ari mu ruzinduko mu burundi akigera i bujumbura yatangaje ko ajyanye ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge ni inkuru y'umunyamakuru wacu eloge willy kaneza musenyeri mukuru wa canterbury yabwiye abamenyeshamakuru ko be n'umupfasoni wiwe atari rya mbere baza mu gihugu cy'u Burundi ariko muri iki gihe igihugu kiri mu bibazo ngo baje kugira ngo bashigikire ishengero rya anglikani basengere hamwe n'abanyepolitike batandukanye mbere n'abo muri leta barimo intumbero y'ivyo vyose ngo ni ukwerekana ko Burundi atari igihugu ruhebwa nyabuna gifise abantu benshi ku isi bagikunda musenyeri welby yavuze kandi ubutumwa bukomeye yazaniye abarundi We obviously, as Christians, come iminsi yose always nk'abakristo carrying twama the tuzana message of ubutumwa bwo gusubiza hamwe reconciliation. We are turi intumwa ambassadors of zo gusubiza hamwe reconciliation. All abakristo Christians are bose ambassadors ni of intumwa reconciliation.
zo gusubiza And hamwe so we aha rero can ikituzanye ni ukubwira abantu ko the ya mana Lord yazura raised yesu Jesus kristo Christ mu from the bapfuye dead is ishoboye rwose well able kuzana to bring ugukira healing ukwiyunga and reconciliation n'ibyizigiro mu bihe and bitandukanye in mu bihugu every byose situation in every country.
abajijwe gutanga insiguro y'ukuntu mu burundi hama indyane n'ubugizi bwa nabi kandi abemera kirisitu muri icyo gihugu barenga ibice mirongo icenda ku ijana musenyeri mukuru wa canterbury yishuye ibi bikurikira We have to recognize always, uh, as Christians, that people fail and do the wrong nk'abakristo things.
dutegerezwa And kwemera attacks no on people, gutahura kw'abantu violence, bananirwa they happen all over the bakanakora world, ibibi they're wrong, kandi whoever n'ibitero does them in ku bantu any circumstance.
n'ubugizi bwa And nabi so biba it is the mu isi call of yose the church umuhamagaro to w'ishengero stand rero ni clearly uguhagararira for ugusubiza reconciliation hamwe and no guhamagarira all abantu come together to kwiyumvirana see each other as nk'ibiremwa human beings, muntu not to bakirinda demonize gufata their umwansi enemies, nk'igikoko but to love their bagakunda enemies as abansi Jesus did, babo and nk'uko to pray yesu together and yabikoze hamwe no gusengera hamwe kugira ngo baronderere hamwe pray together kazoza and nta find gihe ways na of kimwe building a abantu common future.
bazovuga Not rumwe necessarily niko agree, imana because yaremye we will always ibintu disagree. That's haba the mu buzima nature busanzwe of canke human muri life, politiki political life.
ukudasa mu And vyiyumviro disagreement is fine, ni but you ibisanzwe need to- ariko but muri ubwo all of budasa us need abantu to learn bakwiye to kwiga disagree in ukuntu a way babana that bubahana enables human beings mu to mahoro neza flourish and to live in safety musenyeri mukuru wa canterbury justin welby azanye ubutumwa bwo kunywanisha mu gihe kuri uyu wa gatanu ariho hazokugururwa nyezina ibikorwa by'umugwi w'igihugu wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe uwo mugwi ujejwe gutohoza ku mabi yakozwe kuva uburundi bwikubukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho hasinywa amasezerano y'amahoro ya arusha musenyeri mukuru w'ishengero rya anglikani mu burundi bernard ntahoturi akaba ari cegera c'umukuru w'uwo mugwi sever wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi eloge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze cyane uwo munyamakuru wacu i bujumbura mu burundi leta y'ubufaransa irishimira icyemezo cy'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa afurika y'uburasirazuba cyo gushyiraho umuhuzabikorwa uhoraho mu biganiro byabo perezida benjamin mukapa ariko kandi mu itangazo ambasade y'ubufaransa bujumbura yashyize ahagaragara leta y'ubufaransa irasaba abarundi gutangaza vuba bidatinze itariki ibiganiro bizasubukurwaho leta zunze ubumwe za amerika nayo irishimira itorwa rya perezida mukapa mu biganiro by'abarundi n'ubushake mpuzamahanga bwiyonge- bwiyongera mu rwego rwo kubafasha gukemura ibibazo byabo nayo mu itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga yayo leta zunze ubumwe za amerika irasaba abarundi nabo kuzuza inshingano zabo ese abarundi bo bakiriye gute itorwa rya benjamin mukapa ishyaka riri ku butegetsi cndfdd rirashima ko abakuru b'ibihugu bahisemo uwo mugabo gufasha umukuru w'igihugu cy'ubugande gushakira umuti ibibazo biri mu burundi ibi byavuzwe na perezida w'ishyaka riri ku butegetsi pascal nyabenda
icambere cyo turashima ko eh, akarere kitaho ibibazo byacu ibibazo biri mu Burundi baratubaye hafi kuva tutarakora amatora baratuba hafi mu matora n'ubu rero babandanya baturi hafi icyo turagishima hama kuba batoye president Benjamin Mukapa nibaza ko ari ikintu ciza kuko uh, uravye ministre Kiyonga nta mwanya yari abifitiye eh, ndetse na perezida Museveni murabona ko ata mwanya Benjamin Mukapa rero ni umukukuruke nibaza yuko afise umwanya uhagije kugira ngo aze yumvirize abarundi hama adufashe kugira ngo tugire icyo dupfunditse ejo hamwe batuma ko muritaba ibiganiro eh, abo mu- mu- mubona muteguriye kuganira abo- nabo ni bande
e, twebwe nka nk'abari mu mugambwe cyangwa abarongoye umugambwe urongoye igihugu CNDD-FDD nta na rimwe twamye- twanse kwaki- kwakira cyangwa kwitaba ibiganiro kubera iki kubera koko eh, leta y'u Burundi yaratangaje ko ibiganiro bizobera mu Burundi ibindi bikabera hanze y'igihugu ni ukuvuga rero nibaza ko eh, Benjamin Mukapa aje gufasha kugira ngo eh, urwo ruhande rw'ibiganiro bibera hanze y'igihugu bishobore kuba umutinore muzoganira na bande eh, twebwe nk'uko twama tubivuga n'ubu tubisubiremwo dushaka ko biba ibiganiro bihuza abarundi bose mugabo kiretse abarundi bafise ibyo bishura imbere y'ubucamanza ariko abandi bose eh, tuzoganira hama tugire icyo dupfunditse kugira ngo igihugu cacu kirushirizeho gutekana uwo ni pascal nyabenda perezida w'ishyaka cndfdd riri ku butegetsi mu rwanda mu kiganiro n'umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka abatavuga rumwe na leta bahuriye mu ihuriro sinared nabo bakiriye neza kuba benjamin mukapa yaragizwe umuhuza kandi ngo biteguye kwitabira ibyo biganiro ibyo byavuzwe na onesime nduwimana visi perezida w'ihuriro sinared mu kiganiro twagiranye mu kanya ku izina rya senarede eh, n'abarundi bose eh, twagomba dukeze abakuru b'ibihugu byacu byo mu karere ku ngingo ibereye bafashe mu buryo bwo gufasha abarundi kuva mu njyane bashyizwemo benyamini mukapa rero ni umugabo w'ijunja n'ijambo azwi mu karere ndetse no ku isi yose n'abarundi ndetse baramuzi nk'umugabo azi kubahiriza amategeko nk'umuntu azi ikibazo cy'uburundi ndetse ari umwe mu bahaze ari abagendanyi ba nyakwigendera Julius Nyerere akongera akaba mbere yaranahagarariye nawe nyene amasezerano ya Arusha ari yari yafashije kuza kugabanya cyangwa gukuraho indyane zari zugarije abarundi mu myaka yaheze ni umugabo rero azi neza ko kuba umurongozi nyawo mu gihugu atari ukubikimata cyangwa ukabasumira inda nka kurya ngo ni nziza petero agomba kubikora no kubyumvisha abantu turibaza rero kubera ubugabo bwiwe n'ijambo afise ashobora kuzofasha cyane ku buryo ikibazo cy'uburundi kigiye gutorera kigiye gutora inyishu bidatevye mu gutumira mu biganiro bidakumira bizobera arusha eh, mu gihugu ciwe eh, yahoze arongoye ari naho n'amasezerano ya mbere yabereye hanyuma mu kiringo gito cyane tuba twifuza ko kitorenga n'ukwezi eh, abarundi bakagaruka mu mahoro n'umutekano bakaronka uko bashobora kwitorera indi- inzego bemera zishobora kuba gutuma basubira ku murongo w'iterambere no kwize- no kwizerwa mu n'amakungu bwana nduwimana umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi cndfdd yavuze ko nabo biteguye kujya mu biganiro ariko ngo ntibazigera baganira n'abantu bakurikiranwa n'inkiko nta nkiko ziriko zirakurikirana umuntu n'umwe mu gihugu cy'u Burundi ibyo birirwa baravuga ngo bari n'inkiko nta nkiko bakigira kuko inkingo zose basigaye bazikoresha eh, ivyo bita abacamanza ni- n'ubucamanza mu Burundi basigaye babikoresha nk'ibin- nk'ibintu bitagi- bi- bifatiye eh, mu mu- mu gifusi bandi- babandikira ibyo ba- ibyo bavuga n'ibyo bashikiriza nico gituma ingingo zose bavuga ngo barafise inkiko ata muntu n'umwe wo kuri ino si abyemera ndetse n'abarundi birirwa barakinyizwa burya abarundi barahoze gusa ariko bari maso ntibemera murazi ko bashikirije imitahe eh, mu makungu uko bishakiye nta muntu n'umwe yigeze ayikurikiza reka mbere bakanavuga ngo hari iyo bakuyemwo ntaco vyabwiye umuntu n'umwe ni nk'uko boba bariko barata umwanya gusa nta nkiko rero bafise zo kuvuga ngo bafise aho bakurikirana no badakurikirana mu gihe tuzi ko na rujya rwego ru- rw'urukiko ru- canke sentare ihagara- ihagarariye ibwizo shingiro barikoresheje amafuti n'amakosa ku nguvu n'igisure eh, kugeza aho babemeza ibitemezwa abantu bose bateye ivyatsi aho rero barahihendera cane bazoza nyene tuganire tubumvisha amakosa bakoze kandi barafise igituma badutinya jewe ndabumva n'ukuri kuko kuduturukira mu maso baje nk'abantu b'intumva barenze ku mategeko y'umugambwe wabo n'ay'igihugu n'ay'amakungu tumva ko bibagoye ariko nta kundi iyo umuntu agwaye umuti urura araheza aka- akawunywa nabo barakwiye kuza bakawunywa kugira abarundi baronke amahoro uwo ni onezime nduwimana visi perezida w'ihuriro sinared ihuriro ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi minisitiri ushinzwe ibibazo by'ibiza n'impunzi mukantabana serafine mu rwanda yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru i kigali umunyamakuru wacu tabita mukamusoni yaboneyeho kumubaza ibirebana n'impunzi z'abarundi baba mu nkambi y'imahama bamaze iminsi bafite ikibazo cy'amahema yashenywe n'imvura n'umuyaga minisitiri mukantabana yamushubije ko iki kibazo kigiye kubonerwa umuti mu minsi ya vuba twumve minisitiri mukantabana Bo ku bijyanye n'inkambi z'imama ya Mahama muzi neza yuko biraboneka ko hari abagezemo mbere bafite amahema bararamo yashaje yatangiye gutobagurika ikikorwa ni uko hari amazu ari kubakwa ubundi buri mu nzu yose izashobora kujya mu nzu navuga yuko ikomeye kurusha kuba baba muri ariya ma- mahema ubwo rero abo ngabo bagezemo mbere bafite n'ibibazo by'amahema agiye atobagurika nibo ba mbere bajya muri ayo mazu Eh, ku kiza cyabaye mu minsi yashize aho imvura yaje ari nyinshi cyane ikaza irimo n'umuyaga igasenyera benshi mu batuye muri iriya nkambi ku buryo bishobora no kuba byanarenga n'ubushobozi bw'amazu turi kubaka bikimara kuba twagerageje gushakira abari bahuye n'ibiza aho barara tugerageza kubashumbusha bitewe n'ibyo bari bagiye babura cyane cyane ibiribwa ariko ubu ngubu turi kugerageza kureba abadashoboye kubona amazu bajyamo bakabona amahema mashyashya umva nta kibazo nta mpungenge eh, turagerageza uko dushoboye kugira ngo abantu bashobore kubaho ku buryo buboneye
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuza ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
n'icyanjye n'icyawe n'icyacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twabibutsa ko twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda ho twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abantu bashobora kunga ubumwe nubwo baba badasangiye ubwoko ibyo ni byo rumwe mu rubyiruko rw'abarundi baba muri canada bavuga babikishije mu ishyirahamwe baheruka gushinga iryo shyirahamwe rifite umugambi wo kurwanya amacakubiri ashingiye ku bwoko mu kiganiro na mugenzi wanjye uriyana itanga ishaka paul henry sindahera na camille kamanzi batangije uwo mugambi baravuga uko uwo mugambi watangiye duhere kuri sindahera
umugambi saed uh, mu kirundi bisigura kurwanya amacakubiri afatiye ku bwoko watanguye um, tumaze kwihweza ukuntu mu bu- mu gihugu cy'u burundi iyo ha- habaye umudurumbanyo canke akaga gateye mu burundi naho biba bifatiye ku zindi mvo byaba bihinduka gucika ikibazo cy'amoko rero ni muri uko kwihweza hama no kurambirwa kenshi kwama tubona bya bindi nyene ko umugambi wo kurwanya amacakubiri y'ubwoko waciye uvuka muri twebwe urwaruka ruri hano Mm, muri muri canada Eh, paul henri wobwira abatwumva ufise imyaka ingahe jewe mfite imyaka mirongo ibiri n'itandatu Mhm. umugwi mwatanguye umugambi mwatanguye muri bangahe eh, mufise imyaka ingahe ugereranije mwakoze turi turi twagize komite turi bane eh, abahungu babiri n'abakobwa babiri hama nk'uko twashatse gu- kurwanya ayo macakubiri twiyumvire yuko uwo mu- iyo komite yobamwo abahutu n'abatutsi bumva harimwo abahutu babiri harimwo n'abatutsi babiri Mhm. murafisemwo na- n'abakobwa mu mugwi wanyu ego abakobwa babiri Mhm.
muri iyo komite Mm, ni ukuvuga mwaragerageje guserukira n'abakobwa nabo nyene kugira ngo bashikirize icyumviro cyabo kuri iki kibazo ni vyiza cyane paul henri mu masanamu yanyu ya video mwashikirije kuri site ya youtube muvuga ko abarundi bashobora kubana n'aho bafise amoko atandukanye ako kizero mugakura hehe mwakoze ako kizero karahari kuko nka twebwe tuba mu mahanga tura- canke twihweje no mu bindi bihugu n'ibihugu bidu- bidukikuje nka za tanzania canke za malawi Ah, turazi ko naho ntibafise amoko menshi ariko ntibe- ntibibuze ko babana nyakubana babana mu mahoro babana no mu bumwe naho hariho ubwo budasa bw'amoko rero ibyo biraduha icyizere yuko no mu burundi bishoboka kandi na twebwe turi ibyabona eh, nk'uko mwabivuze mu mu mavideo cyangwa mu masanamu mwabonye eh, hariho abarundi badasangiye ubwoko ariko b- b- babana ku bana bari abagenzi kuko dufite byinshi duhurirako twariganye twarakoranye cyangwa twarakuranye twarabanye turababanyi kandi twabanye neza kandi n'ubu tubana tubana neza kandi ntibibuza ko tuba abagenzi canke bamwe muri twebwe hari n'ababo- n'abubakanye badasangiye ubwoko rero birashoboka cane rwose kuko na twebwe turi ibyabona kandi turizera nuko n'abandi bose bashobora kubibona bakagira ibyo byizigiro ko bishoboka ko twobana naho tudatan- tudasangiye ubwoko Mhm. ndabwiwe yuko twaronse camille kamanzi ku murongo camille kaze mu kiganiro nawe nyene ikiganiro muri sanga alo camille camille ndakeka agatelefone karacamugoye ariko Oya, ndi ku murongo turi kumwe okay camille Murakoze kaze mu kunyakira.
kiganiro ego camille nk'uko ushobora kuba wabyumvise tuko turavuga ku kizero mwatanguranye kabatumye mugira eh, izo nkomezi zo kugira ngo mutangure umugambi wo kurwanya amacakubiri afatiye ku bwoko Eh, utundi turorero wotanga twabafashije kugira ako kizero n'utuwe utwitorero ni ubwacadufashije bwadufashije kubwira tw'icyo cyizere yuko dushobora kubana amahoro nibaze yuko si twinshi cyane ntazi ko azwi nyine paul yagerageje kuvuga ariko ni tugaragaje natwe kubwihweza twabonye yuko ntacyo tubuza by'ukuri nk'abarundi ko twabana hamwe kandi yuko twese tuvuga ururimi rumwe dusangiye igihugu cyiza kimwe ntacyo tubuza by'ukuri ko twabana mu mahoro
impamvu tubajije ibibazo ni ukubera igihugu cyacu cyaraciye mu bibazo byinshi bya politiki by'amoko muri kahise none nka wewe ujejwe amabanga y'umugambi said ibikorwa mushinze kugira ngo bizobafashe mu mugambi wanyu neza na neza bizobafasha kugira ngo ayo macakubiri ahave n'ibihe muri ko murakora mu mugambi wanyu
twiyumviye ko twakoresha ubuhinga bwa none nk'ugwaruka dukunze gukoresha ibyo twitwa amarezo sosiyo kugira dushobore kwerekana yuko bishoboka ko abarundi tubana mu mahoro no mu bumwe no mu rukundo rero twiyumviye gukoresha amasanamu ni uburyo bwinshi twiyumviriye ko twakoresha ariko muri ubwo buryo bwinshi twiyumviriye gukoresha amasanamu nk'abantu babiri badahuje ubwoko bashobora kujya mu ifoto imwe bakagaragaza n'ubwoko bwabo bakabyandika ku ruhanga n'iyo foto ikerekana y'uko bari abagenzi bakandika intahe yabo ukuntu baginanye kuva kera kandi nabo badahuje ubwoko ari abagenzi twiyumvire naho ni ko twakoresha intahe nk'abantu bashinga intahe bashobora kuvuga yuko babana neza nabo badasangiye ubwoko byose bishoboka tugakoresha amavidewo y'abantu bashobora gushinga intahe paul henri wewe uri umwe mu barongozi b'uyu mugambi nk'uko nabivuze mbere mu masanamu amwe amwe ya videwo mushikiriza ku mbuga za interinete mwaravuzemo ikintu gihambaye cyane kandi kijyanye na politiki y'igihugu cy'u Burundi aho muvuga ko atakwirengagiza ko abarundi bagizwe n'amoko atandukanye kandi atari ibintu byo guhisha cyangwa kunyegeza mwararavye musanga guhisha amoko cyangwa kuyirengagiza ari ukwihenda yego murakoze by'ukuri kwirengagiza amoko cyangwa kuyahisha twavuga ko aba ari ukuyibesha kuko mu by'ukuri twarihweje turabona yuko iyo abantu bageze mu ngo zabo iyo bageze muhira barabiganira cyangwa bageze hamwe n'abantu basangiye ubwoko bakabivuga bakabiganira rero twe twashaka ku ankuraje cyangwa guhimiriza abantu kubivuga tukabifata nk'ibisanzwe kuko by'ukuri nta kibi kirimo kwitwa umuhutu nta kibi kirimo kwitwa umututsi kwitwa umutwa nta bibi birimo kandi ariko ntibikwiye no kudutera isoni rero niyo mpamvu twavuga ati kwirengagiza ayo ko hahari ubudasa bw'amoko twaba tuko turibesha kuko birahari rero icyo twakora dufasha ni ukubivuga ku mugaragaro kandi tukabibona ko kibi kirimo kandi ko amaherezo yabyo ni uko twitwa abarundi ibyo ni byo biduhuza ko turi twese dukomoka ku burundi igihugu cyatwibarutse turi abavandimwe yego murakoze burakoze cyane rwose iki ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwi ry'amerika tuje ku murongo twakire nduwimana nduwimana uranyumva ego ndakumva oriyane ego nduwimana urakoze kwihangana kuri telefone shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro aro egewe aho ndi mu gisagara cya bujumbura mu burundi ego turabye kenshi ngaho mu gisagara cya bujumbura twarumvise ahantu hamwe hamwe bifatira ngo ikaritsiye y'abatutsi none hiyo hiyo bavuga ikaritsiye y'abatutsi urakoze cyane nduwimana reka twakire na john john uratwumva ndabumva neza eh john mwiriwe neza uduhamagaye uri he ufise imyaka ingahe oh jewe ni ni mu ntara bubanza aha nagira mbaze batumire mm. oh mu minsi heze murabona umuhari wa CNDD-FDD ukigwana hari abantu benshi bo gwaruka b'abahutu bahereye mu ntambara kandi maze ko abahutu ari benshi gusumbya abatutsi mu gihugu cy'u Burundi ngo turebye ibingibi by'ubu naho urabona ko abatutsi ari inkehwa twese ureba birirwa barafatwa muri iyi mikwano akaba ari abatutsi niyihe mpanuro bashaka gutanga kuri urwo rubyiruko rw'abatutsi urabona ko ari abantu bakise ubwo abanyepolitike baba bahenda abana bacu bose baka- bagera ku- mu ntambara urakoze cyane john ikibazo cyawe ndakeka bacyumvise impanuro bashobora guha urwaruka rw'abatutsi niko uvuze mwazi ko turi nkehwa Mhm.
tuzahera ku ntambara barabe neza abanyepolitike ntibaze baduhenda urakoze cyane rwose john murakoze cyane rwose ego ego paul henri duhere kuri wewe amatuje kuri camille duhereye ku bibazo bya nduwimana nduwimana yabaje ati hiyo muba kombure yibagiye ni muri canada paul henri na camille bari muri canada hoba hariho kumbure ko ara- ari igihugu kizwi ko kirimo abarundi benshi hoba hariho amakaritsiye abamwe abatutsi cyangwa amakaritsiye Mm.
abamwe abahutu byifashe gute mubanye mute murakoze mu by'ukuri je mu byo maze kubona hano um, je mba muri utawa uh, mu by'ukuri birahari ko uh, hari um, ntitwabyita amakaritsiye ariko twabyita yuko abahutu ba- bari ukwabo abatutsi bari ukwabo ata ubumwe buhari ba- bada- badahura kenshi Eh, urumva birababaje ariko n'ubundi uwo mugambi wabereyeho kugira dushobore kubikuraho u- ayo macakubiri no ngaha turi mu mahanga ntibyari bikwiye kudukurikirana ahubwo natwebwe twihere ko kugira duhuze abarundi bo muri canada bose abahutu baje hamwe n'abatutsi abatutsi baje hamwe n'abatwa ama hareke kuba uku kwi- kwizora cyangwa kwikumira uko kwikumira kuba bamwe boba ukwabo abandi bakaba ukwabo bagize ikintu eh, giteza imbere abarundi bo bwa muri canada cyangwa giteza imbere burundi bakagikorera hamwe ego ku kibazo cya john eh, duhere kuri wewe kamire ikibazo cya john john yavuze ati yavuze ati ni umututsi ati kandi abajene b'abatutsi ni inkehwa ati ariko muri ibibazo bya politike basa n'abari bo bariko baragwa muri ibyo bibazo U- yavuze ati mubafitiye izihe mpanuro nk'abajene b'abatutsi muri iki gihe basa n'abariko barayobwa n'abanyepolitike yakoze cyane rwose umu- umu- ah, john ku kibazo yabajije navuze ko n'impanuro wayitanga ntibitanga gusa ku ba- ku bajene b'aba- b'aba- b'abatutsi gusa by'ukuri ariko yatanga no ku ba- umujene wese yaba umututsi cyangwa umuhutu ah, mu kuvuga ati by'ukuri ariyo n'umugambi nyamukuru w'u- w'uno mugambi y'uko umujene wose ahari um- urwaruka rwose aho ruri ntidugifitiye umwanya w'amoko by'ukuri n'impanuro bahari ko ntidufitiye umwanya w'amoko nubwo intambara cyangwa yumva yuko ariko arakurikirana ko ari umututsi by'ukuri ntabishire ku moko ariko avuga ati by'ukuri eh, eh, agifate ikibazo nk'umurundi no mu gutora inyishu ayifate nk'umurundi kuko kenshi niyo bicaye ukavuga ugasanga umwe aragu- ag- agwana ubwoko bwe gusa bikazoshika akadufata ubu- ubutegetsi akaja asanga guciniza abandi
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
twabamenyesha ko iki kiganiro ejo mu mashuri kizatambuka bwa mbere kuri radiyo ijwi ry'amerika kuri uyu wa gatandatu nk'uko mumaze kubyumva muri- muri iryo tangazo nshuti rero muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha tubararike andi makuru yacu yo mu mwanya isa moya n'igice amakuru yibanda cyane ku karere k'ibiyaga bigari twabibutsa ko twavuze ko umushumba mukuru w'itorero ry'abangirikani arikisipi wa kantabari mu bwongereza ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu mu burundi nshuti mwari muduteze amatwi mbashimire mwese kuba mwafashe akanya kugira ngo mutege amatwi ibiganiro byacu nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya gatanu washington mwari kumwe nanjye edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika